Hii ni radio Ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse amahoro ikaza kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe muri uganda muradukurikirana kuri radiyo muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro muri kumwe na fideni yo ngabo mu makuru yo muri iki gitondo perezida w'u rwanda paul kagame yagiriza perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi gucanishamwo amashirahamwe yo mu karere ku bijanye n'intambara zo muri kongo Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions and almost bringing a misunderstanding within and among regions because he was playing SADC against East Africa.
uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame muri senegal basiru diomaye faye wo mu mugambwe uhanganye n'uwa perezida makisa niwe akiri imbere mu bafise amajwi menshi mu matora ya perezida ingingo y'ejo y'urwego rwa onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi isaba ko haba agahengwe bidatevye mu ngwano hagati ya israel n'umugwi hamas mu ntara ya gaza aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cane ntimuje kure tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuri uyu wa mbere yemeje umwanzuro wayo wa mbere na mbere usaba israel na hamas guhagarika imirwano kano kanya kugera mu mpera z'ukwezi kw'igihe gitagatifu cy'abayisilamu mwezi ramazani mu byumweru bibiri biri imbere umushinga wari wateguriwe hamwe n'ibihugu icumi bidafite icyicaro gihoraho byose byawuhaye amajwi hiyongereyeho ibindi bine bifite icyicaro gihoraho ari byo uburusiya ubushinwa ubwongereza n'ubufaransa leta zunze ubumwe za amerika yirinze gukoresha noneho ubudahangarwa bwayo bwa veto ahubwo ihitamo kwifata bityo umwanzuro uba uratambutse ku wa gatanu w'icyumweru gishize uburusiya n'ubushinwa baburijemo na veto umushinga w'umwanzuro wari wateguwe na leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika nayo yari yaratambamiye imyanzuro itatu isaba abari mu ntambara muri gaza guhagarika imirwano minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika kuba itakoresheje veto yatatiye aho yari ihagaze kugeza ubu yahise anaburizamo uruzinduko rw'intumwa zo mu rwego rwo hejuru yateganyaga kohereza i washington dc mu minsi iri imbere kuganira ku cyerekezo cy'intambara yo muri gaza umuvugizi wa leta zunze ubumwe za amerika john kirby we yatangaje ati uko twatoye ntibisobanura na gato ko twahinduye politiki yacu umwanzuro urasaba kandi hamas kurekura abantu b'ingwate barenga ijana na mirongo itatu igisigaranye hamas yatangaje ko yiteguye guhererekanya kano kanya imfungwa ku mpande zombi ijwi ry'amerika muri leta zunze ubumwe za amerika umucamanza yategetse ko urubanza donald trump akurikiranwemo ibyaha byo kwica amategeko agenga amatora muri leta ya new york mu burasirazuba bw'igihugu ruzatangira kuburanishwa ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa kane gutaha umushinjacyaha wo ku rwego rwa leta wo mu ifasi ya manhattan alvin bragg yemeza ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo trump yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yafashe mu ngengo y'imari ye ya kandida amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu ayahonga umugore witwa stormy daniels wakinaga filimi z'abakuze zo guhuza ibitsina kugira ngo aceceke ko yigeze kumubera ihabara Trump yangaga ko bimenyekanye byamutobera mu matora binyuranyije rero n'amategeko agenga amatora Trump ahakana ibyo aregwa urubanza rwagombaga kuba rwatangiye kuri uyu wa mbere ariko umucamanza yaje kurwigiza inyumaho iminsi mirongo itatu mu manza mpanabyaha zose ziri hejuru ya Trump uru ni rwo abanyamategeko basobanura ko rufite amahirwe menshi yo kurangira mbere y'amatora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha ibyaha biramutse bimuhamye Trump ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka ine y'igifungo tukiri muri leta zunze ubumwe za amerika abayobozi b'inzego nkuru za sosiyete Boeing bagiye kuvaho kubera ibibazo by'umutekano ku ndege ikora umuyobozi mukuru azegura mu mpera z'uyu mwaka umuyobozi w'inama y'ubutegetsi nawe yatangaje ko atazongera kwitoresha kuri uyu mwanya naho umuyobozi w'ishami rishinzwe ubucuruzi bw'indege za Boeing yafashe icyemezo cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru igihe kitaragera urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iby'indege za gisivili Federal Aviation Administration mu cyongereza rumaze igihe rukurikirana cyane sosiyete Boeing kubera impanuka z'indege zayo zigenda ziyongera mu kwezi kwa mbere gushize rumwe mu nzugi z'indege yo mu bwoko bwa Boeing magana arindwi na mirongo itatu na karindwi max ya sosiyete y'ubwikorezi yo muri amerika yitwa alaska airlines rwaraturitse ruvaho ruragenda indege iri mu kirere irimo iguruka abaderevu bayo bashoboye kuyisubiza hasi ku butaka nta muntu ugize icyaba kereka udukomere duto duto kuri bamwe na bamwe mu bari bayirimo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani no mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda izindi ndege ebyiri boeing magana arindwi na mirongo itatu na karindwi max zirimo imwe ya sosiyete y'ubwikorezi ethiopian airlines zagize impanuka zirahanuka zihitana abantu bose hamwe magana atatu na mirongo ine na batandatu ibi byose byatumye sosiyete boeing imwe mu za mbere ku isi zikora indege itakaza icyizere ijwi ry'amerika ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika bafatiye ibihano ibigo bibiri barega ko ari ibya guverinoma y'ubushinwa kubera ubutasi bukoresha ikoranabuhanga basobanura ko ibikorwa byabo byo kubaneka byibasiye abayobozi barimo abakozi ba perezidansi ya amerika maison blanche abasenateri ba amerika n'abadepite b'ubwongereza abarimu ba za kaminuza abanyamakuru abashoramari n'ibigo bya leta birimo n'ibikorana na minisiteri z'ingabo ibihano biri kandi no ku benegihugu b'ubushinwa barindwi amerika n'ubwongereza bavuga ko bamaze imyaka byibura cumi n'ine baneka ibi bihugu byombi bakoresheje ikoranabuhanga abashinjacyaha ba leta zunze ubumwe za amerika babashyizeho kandi n'ibirego babwira urukiko kuri uyu wa mbere ko aba bashinwa bibye amabanga y'akazi y'abanyamerika amamiliyoni n'amabanga yabo bwite nka za email ububiko bwabo bwo ku ikoranabuhanga rya internet na nimero zabo za telefone n'izo zihamagara ubwongereza bwongeraho ko ku ruhande rwabwo aba bashinwa bibye amabanga y'inzego zikoresha amatora n'iziyagenzura bityo bikora ku bongereza amamiliyoni mu itangazo yasohoye minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa ivuga ko ibi birego bikwiye gushingira ku bimenyetso nyabyo bifatika aho kugendera ku bihimbano bigamije gusebanya gusa nk'uko yabyanditse ijwi ry'amerika nanone muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yashyize umukono ku itegeko ry'ingengo y'imari y'igihugu y'uyu mwaka kugeza ku itariki ya mirongo itatu y'ukwa cyenda gutaha byatumye inzego za guverinoma zidahagarika imirimo yazo fideli niyo ngabo perezida biden yateye igikumu kuri iryo tegeko amasaha make inyuma y'uko ryemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka hari inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro bitari byoroshe ayo mafaranga yemejwe azokoreshwa mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi no mu bindi bisata vya leta harimwo imiliyaridi mirongo icenda na zitanu y'imfashanyo zigenewe umutekano w'ibihugu vya ukraine israel na taiwan ingingo yerekeye uyo mutari w'imfashanyo yagenewe ivyo bihugu yaremejwe n'inama nkenguzamateka imara ntiremezwa mu nama nshingamateka kubera bamwe bo mu mugambwe w'abarepubulika bagonanwa ku bijanye no kubandanya gushigikira ukraine mu rugambi rimwo n'igihugu c'uburusiya ijwi rya amerika serivisi y'ururimi rwa ukraine yarabajije madeleine dean umushingamateka w'umudemokrata aturuka muri leta ya pennsylvania niba umugambwe wiwe uzobandanya kuremera abarepubulika kugira hatunganywe itora kuri iyo ngingo madeleine dean yagize ati mbona ko kutabandanya gushigikira ukraine igihugu ducuditse hamwe na demokarasi yacu ari ibintu biteye ku bibi n'imico n'imigenzo biranga amerika ukraine irangwa na demokarasi itarashinga imizi iri mu rugamba rukomeye ariko yerekana ubutwari bukomeye ngaha muri amerika dutegerezwa kwishyura kuri ubwo butwari mu guha ukraine uburyo ikeneye yamara bamwe mu bashingamateka b'abarepubulika nka andy barry ava muri leta ya kentucky barashigikiye imfashanyo igenewe ukraine naho yanebaguye uburyo perezida joe biden ariko avyifatamwo ku bijanye n'uburusiya andy barry agira ati
nanjye nemera ko leta ya biden ikeneye gufata ingamba zihamye kurusha mu bijyanye no gufasha ukraine gutsinda intambara irwana n'uburusiya ingamba ziriho muri iki gihe ntabwo zikomeye cyane ibyo bihano ntibibuza uburusiya kubona amafaranga n'uburyo bukoresha mu ntambara burimo na ukraine ibyo bihano birimo ibyemezo bijegajega ari nacyo gituma uburusiya bukomeza kuduca mu myanya y'intoki
abademokrate bo mu nama nshingamateka bariko bagerageza gukoresha uburyo bwotuma haba itora ku miliyaridi mirongo icenda na zitanu y'amadolari y'imfashanyo ya gisirikare igenewe ukraine bidaciye ku barepubulika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini perezida w'u rwanda paul kagame yagiriza perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi kuyovya no gucanishamwo amashirahamwe yo mu karere ku bijanye n'ibibazo vy'intambara zo mu buseruko bwa kongo perezida kagame yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yagiranye n'ikinyamakuru jeune afrique candikirwa mu bufaransa ibindi bikuru bikuru vyavugiwe muri ico kiganiro na eric bagira ubusa ikinyamakuru jeune afrique cyanditse ko cyagiranye ikiganiro na perezida w'u rwanda paul kagame mu rurimi rw'icyongereza i kigali nibwo yavuze ko mugenzi we wa repubulika ya demokarasi ya kongo perezida felix tshisekedi yifitemo ubuhanga bwo kuyobya no kugonganisha abategetsi bo mu karere no hanze yako ku bibazo by'intambara zibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo perezida w'u rwanda akavuga ko mugenzi we atabivuga uko biri n'inkomoko yabyo
tshisekedi yabashije kuyobya abayobozi ku giti cyabo ibihugu ubu ageze mu miryango ihuza ibihugu arinda guteza ubwumvikane buke hagati y'imiryango ihuza ibihugu kubera ko yagonganishije sadek na east africa none kubera iki tutashaka uburyo twabiganiraho ntitwemerere cisekedi kugena ibikwiye kugenderwaho kubera ko aranabeshya turabizi ko abeshya
umunyamakuru wamubajije ku byo afata nk'ibikangisho bya perezida cisekedi aho mu mwaka ushize wa ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yavugaga ko ashobora kurasa kigali bitamusabye kugera ku butaka bwayo aha bwana kagame yagize ati
kubera iki ntabiha uburemere nawe ubwe nta bushobozi bwo kumva ingaruka z'ibyo arimo kuvuga nk'umuyobozi w'igihugu ku bwanjye ibyo ubwabyo ni ikibazo ikibazo gikomeye gituma ngomba kwitegura uko nahangana nacyo ibyo bisobanuye ko ijoro rimwe ashobora kubyuka agakora ikintu utatekereza ko umuntu muzima yakora
muri icyo kiganiro perezida kagame yahaye ikinyamakuru jeune afrique yanagize icyo abwira umunyamakuru wa jeune afrique ku bijyanye n'abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu kongo ifata nk'umutwe w'iterabwoba uyu ni nawo ufatwa nk'ipfundo ry'ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byombi
rimwe na rimwe abantu bavuga kuri ma makumyabiri na gatatu nk'abavuga aba barwanyi izina ryose wabita icyo wakora cyose mu kubarwanya bafite abantu ibihumbi ijana bari hano nk'impunzi aha mu rwanda bamwe muri abo baraha kuva mu myaka makumyabiri n'itatu ishize abandi iri munsi y'iyo ariko hari n'abagera ku bihumbi cumi na bitanu baje vuba aha bahunga itotezwa bahigwa ngo barimburwe hariya mu burasirazuba bwa kongo niba se ma makumyabiri na gatatu wayita abaterabwoba ukayita iki na kiriya ko ushaka kubahana urahana ibihumbi ijana by'abantu baraha nk'impunzi
naho ku byasabwa u rwanda na bwana felix cisekedi wa kongo kugira ngo imibano y'ibihugu byombi yongere kuzanzamuka umukuru w'u rwanda asanga n'igihugu abereye ku isonga hari ibyo kigomba gusaba kongo
niba uvuga ku bigombera gusabwa ibyo byasobanura ko natwe twashyiraho ibyo dusaba byabanza gukorwa sinzahura na perezida cisekedi atarisubiraho ku magambo magambo yivugiye ubwe ku bijyanye no gutera u rwanda no guhindura ubutegetsi mu rwanda nk'uko yabyivugiye mu ruhame nanavuga ngo mu gihe fdr itarava muri congo sinzaganira na perezida cisekedi n'ibindi n'ibindi ibi rero ntacyo bifasha ku ntego yo kugarura amahoro
perezida kagame kandi muri icyo kiganiro avuga ko perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye ari umubeshyi kuko atamubwije ukuri ku kohereza izindi ngabo muri congo nyamara u rwanda rwari rufite ayo makuru imyaka igera muri ibiri irihiritse hagenda humvikana amagambo akarishye ku minwa y'abategetsi b'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ibihugu byombi bikunze kwitana ba mwana ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka itari mike mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda rushinjwa gutera inkunga abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ubarizwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni ibirego rudasiba kwamaganira kure ku rundi ruhande narwo rushinja kongo gucumbikira abarwanyi b'umutwe wa fdr ugizwe na bamwe u rwanda ruvuga ko basize baruhekuye muri jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza ubu ibihugu byashyizwe mu majwi na perezida w'u rwanda paul kagame ntacyo biratangaza ku magambo ye Integuro y'itegeko rijanye no kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda bavanywe mu Bwongereza yagiye ku yindi ntambwe mu nama nshingamateka y'Ubwongereza naho biri uko ibikorwa vyo kuryihweza bishobora kuzorangira mu kwezi kuza kwa kane abadepite baheruka kwanga ingingo cumi zose inama nkenguzamateka yari yasavye ko zohindurwa Temistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru mu biganiro mpaka kuri uyu mushinga w'itegeko depite Neil Coyle wo mu ishyaka ry'abakozi reba ritavuga rumwe n'ubutegetsi yisunze raporo iheruka y'ibiro by'ubugenzuzi bw'imari ya leta NAO iyo nayo igaragaza ko iyi gahunda yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro izatwara hafi miliyoni ebyiri z'amapawundi kuri buri muntu umwe mu bagera kuri magana atatu bagize icyiciro cya mbere cy'abazoherezwa muri iki gihugu abaza minisitiri michael tomlinson ushinzwe ibijyanye n'abimukira badakurikije amategeko depite neyire yagize ati ese minisitiri yaba abizi ko ikigo virgin galactic mu kohereza abantu batandatu mu isanzure gikoresha amafaranga ari munsi y'ay'iyi guverinoma ishaka gutanga ku muntu umwe woherejwe mu rwanda igiciro cy'urugendo rw'iyi sosiyete ikora ingendo z'ubukerarugendo bwo mu isanzure ku bantu batandatu mu mpeshyi ya bibiri na makumyabiri n'itatu cyari kuri miliyoni ebyiri n'ibice cumi na bine z'amapawundi pawundi ku itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa gatatu naho bwana david nir wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe imipaka yabwiye akanama ka sena gashinzwe ubutabera n'umutekano w'imbere mu gihugu ko umushinga w'itegeko ryerekeye u rwanda ushobora guhinduka itegeko nta suzuma ryigenga ribayeho uyu yongeyeho ko guverinoma yananiwe gutangaza raporo ubwe yakoze ku mibereho y'impunzi mu rwanda ati raporo yerekeranye n'amakuru ku rwanda yari yanakoreweho isuzumwa n'urukiko rw'ikirenga ntiyigeze itangazwa kandi akazi karakozwe icyo ubwacyo ni ikibazo cyihariye bwana nil wirukanywe mu nshingano mu kwa kabiri k'uyu mwaka azira kuvugana n'abanyamakuru ku mpungenge afite ku bijyanye n'umutekano w'ikibuga cy'indege yanavuze ko guverinoma ishobora kuba isigaje amezi menshi kugira ngo igene umusimbura hamwe n'uko umushinga w'itegeko ryerekeye u rwanda utigeze ukorerwa isuzumwa n'urwego rwigenga ku itariki makumyabiri z'uku kwezi kwa gatatu umushinga w'itegeko wagaruwe mu rwego rwa sena house of lords aho uru rwego rwongeye gutsinda guverinoma izindi nshuro zirindwi ibyo biratuma uyu mushinga uba ugiye gusubira mu mutwe w'abadepite house of commons aha ariko naho byitezwe ko abadepite bazanga impinduka zirindwi zakozwe na sena gusa ibyo bizakorwa nyuma y'uko abadepite bavuye mu karuhuko ka pasika ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi gutaha kwa kane nubwo hakomeje kuba uku gutinda guverinoma ishimangira ko izabasha kugera ku ntego yayo yo kohereza mu rwanda abasaba ubuhungiro bitarenze itumba ry'uyu mwaka icyiciro umushinga w'itegeko ku rwanda uheruka kunyuramo mu nteko cyakuruye impaka za politiki aho minisitiri michael tomlinson yavuze ko impinduka zakozwe na sena ari impinduka zisenya naho madamu yvette kupa ushinzwe kugenzura ibikorwa bya minisiteri y'umutekano mu gihugu yisuye umugambi wo kohereza mu rwanda abasaba ubuhungiro wose urukozasoni rwatsinzwe mu ibaruwa yatangajwe mu kinyamakuru The Times mbere y'itora mu mutwe wa sena ryo kuwa makumyabiri w'uku kwezi kwa gatatu bwana Anver Solomon umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Refugee Council umwe mwihuriye mu nama y'umuryango w'umwe bw'uburayi ishinzwe ibibazo by'impunzi yagaragaje ingaruka mbi z'uyu mugambi wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bwana Solomon mu ibaruwa ye yagize ati ikibazo gikomeye kuri minisitiri w'intebe si ugutakaza amajwi kuri uyu mushinga w'itegeko ahubwo ni akajagari gakomeye wo ubwawo uzateza gahunda y'ubuhunzi iboneye kandi yuje impuhwe igomba kuba itanga inzira zitekanye n'uburyo bwo kumva neza abo bashakira umutekano ku nkombe zacu dukeneye ibisubizo bihamye si politiki zitari za kimuntu naho madamu dunjami jatovi komiseri w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'ubumwe bw'uburayi we yavuze ko iri tegeko ritazatambamira gusa ukurenganurwa ku bakorewe ibikorwa bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu ahubwo rinakumirira kure abasaba ubuhungiro mu kuba babona ubutabera yongeraho ko rizanatesha agaciro ihame ry'ukungana kw'abantu imbere y'amategeko
tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Senegal aho Basiru Diomaye Faye afise imyaka mirongo ine n'ine ariwe azi imbere mu bafise amajwi menshi mu matora muri Senegal bamwe mu bo bahiganywe barimwo abo mu mugambi uri ku butegetsi bemeye ko batsinzwe Amaduba umunyapolitike yaserukiye urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Senegal yaramuhamagaye ejo kuwa mbere aramukeza bitegekanijwe ko Basiru Diomaye Faye aba umukuru w'igihugu inyuma y'amatora yabaye iminsi mikeyi avuye mu munyororo azoba abaye umukuru w'igihugu akiri muto cyane mu myaka kurusha abandi bayoboye Senegal Basiru Diomaye Faye afise imyaka mirongo ine n'ine muri iki gihe yemeye gushira imbere ivyiyumviro biharanira ineza ya Afurika no gusubira kuganira ku masezerano yerekeye umwuka utanga inguvu n'ibitoro nta mabanga y'igihugu aciye mu nzira y'amatora yari bwashingwe Saidi Gasama aharanira inyungu z'abanyagihugu akongera akaba ayoboye ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu Amnesty International yabwiye ijwi rya Amerika ko intsinzi ya Basiru Diomaye Faye yerekanye ugushaka gukomeye kw'abanyagihugu ko haba ihinduka yavuze ko badashaka ishyirwaho ry'ikiringo mfatakibanza ku bwiwe abanyasenegal bashaka ko umukuru w'igihugu mushasha aboneka biciye mu matora yavuze ko urwego rw'igihugu rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro rukwiye guhayagizwa kuko rwagarukiye demokarasi mu gihugu saidi gasama yabwiye ijwi rya amerika ibintu perezida mushasha yo kwihutira gukora mu minsi ijana ya mbere ashitse ku butegetsi saidi gasama agira ati in the first 200 days of the regime, of the new regime, we need to reform the judiciary, make that it's become...
icya mbere perezida mushya akwiriye gukora mu minsi ijana ya mbere ariko ubutegetsi ni ugutunganya inzego z'ubutabera kugira ngo zigenge kurushaho imyanya yose ya politike ikwiriye kugibwamo n'abantu bashoboye hadashingiye ku kuba bari mu ishyaka riri ku butegetsi cyangwa bakorana naryo ni ingamba zikwiriye kwihutishwa kandi dutegereje guhura n'umukuru w'igihugu mu minsi iri imbere kugira ngo tumushyikirize izo ngamba
bitegekanijwe ko ibyavuye mu matora yo ku munsi w'imana bitangazwa icese imbere yo mu mpera z'iyindwi tukiri kuri iyi nkuru umugwi utunganya amatora w'igihugu cya senegal ushobora kwemeza uwatahukanye intsinzi umwanya uwo ari wo wose mugenzi wacu diane nininahazwe yavuganye n'umunyapolitiki agaton rwasa yari mu ndorerezi zacungereye amatora rusangi ya senegal amatora muri rusange yagenze neza umutekano wari ucungerewe bikwiye kandi atari bimwe nka bimwe by'iwacu usanga bambaye amakoho n'amaroketi n'iki yaba abapolisi yaba abajandarume wasanga bibereye kure y'aho abantu bariko baratorera ubabajije bo bakubwira bati turi ngaha guhagararira ibwirizwa shingiro hageze guharura turabikurikirana diomaye byaragaragara yuko ahapfa atsinda ntibimenyerewe ko ababa bari ku butegetsi bahuta bemera ko uruhande rutari ko rwatsinze cyane cyane ku mugabane wa afurika ubwo butumwa buvuye muri senegal mu yahe nsiguro insiguro tubuha bwa mbere na mbere ni uko bigaragara neza yuko abatware b'iki gihugu bubahiriza abo batwara barabubaha bakubahiriza n'ibyo bashinze ni akarorero keza kuko murazi yuko byari byameze nk'ibigorana gatoyi uri ku butegetsi yari yashatse kubwigumiza ko mugabo abanyagihugu bavuze bati nyabona nyabona ikigira ugire si byo yarumvise akamba bamuteye aremera yaza kuba adafise ishyaka adafise urukundo ku gihugu ciwe yari gushobora gukoresha ubwo bubasha afise bw'umukuru w'igihugu kumbure n'inzego atwara z'umutekano n'izindi kugira ngo agire ibyo ashaka mugabo siko byagenze mu masatanu byari bimaze kugaragara yuko Diomaye atsinda uko bigenda kose abanyagihugu baragize ibintu by'umunezero mu gisagara bagenda n'amadarapo bagenda basubira bagaruka mu mabara makuru n'amapikipiki n'amamodokari nta mupolisi yigeze aza kubitambika imbere ngo bimwe by'iwacu baca baza ngo murahungabanije umutekano muragize gute bagumye batekanye aho bari ni nk'ubutumwa abanyagihugu bariko baraha abategetsi yuko by'ukuri ibintu uko byagenze barabyishimiye kuba rero abategetsi bashoboye kubahiriza rero ibyo abanyagihugu bavuze bashinze ni ubutumwa bwiza ku batware bose bo muri afurika ni ubutumwa bwiza ku batware bo mu bihugu bya mu karere k'iwacu kuko uyu yahavuye atsinda amatora n'uwo bafatanije sonko ntibari borohewe mu minsi iheze mugabo kubera yuko kino gihugu ubutungane bufise ijambo byaragaragaye yuko ibyo ari byo byose batogoma bafatira mu maboko imugongo igihugu ry'ubutungane rishinze mu bwigenge rirakurikizwa amatora aratunganywa kandi abari bibaza ko mbere ko byava biba nabi ahubwo byabaye byiza cyane rwose kuko muri ayo matora yose aho bayakoze mu gihugu cyose nta hantu na hamwe higeze habaho guterana amajambo cyangwa gushwana cyangwa gukomeretsanya hose byagenze neza abantu bose bakoze amatora bafite umutima utekanye bumva yuko iryo bashinga riza ku biryo icyo rero ni ikintu cyoba ikigwa gikomeye mu bihugu byinshi byo muri afurika na cyane cyane igihugu cy'iwacu cy'u Burundi aho amatora umenga ni isoko y'ingorane urabye n'ibiri ko biraba uno munsi aho turi ko turaburabuzwa jewe uyu munsi nazindutse mbona ubutumwa bw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu asa n'uwuntera ubwoba ngo hari abantu ngo yumvise ngo ngo bahanahana ngo amajwi ngo babaza ngo ahaba ngo babaza imodoka yagenderamwo
duca tugaruka reka ivyo duca tubigaruka ko ku bwa senel mu gaturanze duheze ibyo ngaho muri senegal muri akandi gaca karimwo na kadiomaye n'uw'imyaka mirongo ine n'ine sonko kuva mu gasho ugacu usa nk'ugiye ku butegetsi navyo nyene ni bishasha mu matora ya afurika ntibimenyerewe cane rwose imyaka yiwe nuko kuvuga ngo baragwaniye ivyo bagwaniye bagiye kubironka hari ico bizokomeza muri demokarasi ya senegal canke senegal yari isanzwe ikomeye kuri demokarasi yayo nta gihindutse kigiye kuboneka demokarasi yari isanzwe ikomeye mugabo kizoba gihindutse ni uko kumbure abo bantu baje ku butegetsi ari nk'urundi runganwe atari rwarunganwe bamwe bavuga bati nibo nararibonye nibo bubandanya byose nko kumwe kwari iwacu bavuga ngo bazova ku butegetsi ngo Yesu agarutse icyo rero ni ikintu nacyo nyine mbona yuko ari ikintu ciza cyane nta muntu agira ijambo kubera ashaje atarigize akiri muto kuko ubuntu ntibuzanana n'ubusaza ubuntu buravukanwa bugakuranwa nezera yuko abo bantu barinze bavuga bati natwe tugize umugambi wo kuraba ico twoterera mu gihe boduha kurongora iki gihugu kandi abantu bakumva yuko babizeye bakabahunda ayo majwi nizera neza yuko hariho icyo bizohindura mu myiyumvirire ya bamwe n'abandi muri afurika no mu isi niwashaka mbega none honorable agatongwasa ayo matora ya senegal mwagiye kurorera muhagarikira mwatumiwe nkande ko mu burundi ubushikiranganji bwavuze ko atamugambwe senere mu kiramutso muribuka yuko mu kwezi kwa cumi na rimwe twatanze itangazo tumenyesha yuko ibibazo biri mu gihugu kimwe bisa n'ibiri mu kindi ko dukwiye kugira urunani rwo kwiyumvira ingene twofasha guhinduka kwa afurika n'ibihugu byacu ni muri iyo ntumbero rero twashoboye kuza kujya turorera amatora tugire ico tuhigiye tugire n'ico dukuyemwo kuko akanyoni kata katagurutse n'ikamenya iyo bweze muti rero mu Burundi naho mu gihe muri muri Senegal babandikiye bariko babwira ko muri ko mugumura abanyagihugu jewe umushikiranganje nasanze ubutumwa bwa saa kumi na zibiri n'iminota amahoro honorable ngo abantu banyu ngo bigo barahanahana amajwi ngo babaza ngo ahomba ngo n'imodoka ngenderamwo ngo ntibarabironka ngo ndabibahe batararuha ni iterabwoba mbona ririko riraba ariko kandi biri n'icyo bihishije kuko igihugu c'iwacu umenga ingwara yo kurementanya umenga sinzi iyo bayikuye sinzi ko banagira n'akigoro ko kuraba ingaruka zo kurementanya kuko yaba harimo ikintu cy'iterambere byazanye ubibandanije mugabo nta terambere byazanye tubashimire onorable agatongwasa kuri kino kiganiro muhaye ijwi ry'amerika ariko imbere yo kubashimira tubashimire nkande nka rwasa atwara senere canke yavanywe ku burongozi bwa senere rwasa atwara umugambwe senere kuko ibyakozwe ingozi ni iby'umushikiranganji si iby'inyankamugayo murakoze kuri kino kiganiro muhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe inshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika dushimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe dufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe na fidel niyo ngabo mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese